nanjye edi rwema wabafashije kuyakurikira mbasezeho mbifuriza amahoro n'amahirwe
iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi mudukurikira ku mirongo migufi kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri na kabiri mu rwanda turi kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu ya radiyo inshuti ya bose no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu y'ijwi ry'amerika abadukurikira kuri interinete mwajya kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo komu turi no kuri facebook na youtube voa radiyo yacu muri uyu mwanya muri kumwe nanjye eugenia mukankusi ndabasuhuje mwese kandi mbaha ikaze mu makuru yacu y'aka kanya leta y'u burundi yatangaje ko ikigo isabu cyari gishinzwe ubushakashatsi mu byerekeye ubuhinzi kigiye no kuba ihinguriro ryo kugwiza imbuto tugomba tunagure ikigo isabu aho kwitirirwa gusa ubushakashatsi ariko kibe ihinguriro ryo kudufasha kuronka imbuto turonsa abenegihugu uwo ni deogede rurema mushikiranganji w'uburimyi ubworozi n'ibidukikije mu burundi petero buyoya wayoboye uburundi inshuro ebyiri yeguye ku mirimo ye nk'intumwa idasanzwe y'ubumwe bwa afurika muri mali no mu karere ka sahel ingabo zo mu ntara ya tigre n'iza leta ya etiyopiya ntibihuza ku basirikare baguye mu mirwano imaze hafi ibyumweru bitatu muri iyo ntara mu burundi abaturage bahoze batuye mu gace ka gatumba batujwe mu bice bitandukanye nyuma y'uko bakuwe mu byabo n'imyuzure kuva mu kwezi kwa kane babayeho mu buzima butoroshye aya makuru hamwe n'andi twabateguriye ni mu kanya ntimujye kure amakuru yacu turahera kuhavugwa hirya no hino ku isi icyemezo perezida wa amerika donald trump aherutse gufata ku binjira n'abasohoka mu gihugu kizasaba abanyafurika bamwe na bamwe gutanga amadolari ibihumbi cumi na bitanu y'ingwate kugira ngo babone impapuro za viza zo kwinjira ku butaka bwa amerika inkuru mugezwaho na fide niyongabo ku bava mu bihugu cumi na bitanu byo mu karere ka afurika gusaba impapuro za viza zo kwinjira muri amerika bigiye kuzozimba ku bigera ku nshuro mirongo itanu umuntu abigereranije n'uko byari bisanzwe bimeze itegeko rishasha risaba ingenzi n'abagira imirimo y'ubudandaji basaba impapuro za viza zo kuza muri amerika baturuka mu bihugu bimwe bimwe kuriha amafaranga y'ingwate agera ku madolari ibihumbi cumi na bitanu yiyongera ku yandi mafaranga ategerezwa gutangwa kugira baronke impapuro za viza muri iki gihe ari hagati y'amadolari ijana na mirongo itandatu n'amajana atatu ubushikiranganje bujejwe imigenderanire bwa amerika butangaza ko ayo mafaranga asabwa azoshigwa mu bikorwa mu kiringo c'amezi atandatu hagati y'ukwezi kw'icumi na kabiri n'ukwezi kwa gatandatu k'umwaka uza kugira barabe uburyo iryo tegeko rishasha rizokora amafaranga y'ingwati yo kuronka impapuro za viza yerekeye ibihugu ababiturukamwo barengeje ikiringo ca viza bari bafise zabarekurira kwinjira ku butaka bwa amerika ibihugu mirongo ibiri na bitatu nivyo vyegwa n'iyo ngingo muri rusange uburundi buri mu bihugu cumi na bitanu vyo muri afurika vyegwa n'iyo ngingo ingabo zo mu karere ka tigre muri etiyopiya zatangaje ko zishe abasirikare batari bake ba leta mu mirwano imaze hafi ibyumweru bitatu muri iyo ntara inkuru irambuye tuyibaze mugenzi wacu fide niyo ngabo izo nzego za leta zamenyesheje ko abasirikare batari bake bo mu ntara ya tigre bariko bishikiriza hisunzwe ikiringo ntarengwa ko c'amasaha mirongo irindwi n'abiri leta yatanze imbere y'uko haba igitero ku mugwa mukuru w'iyo ntara mekele inteko za leta ya etiyopiya zatanguye ibitero kuri leta y'intara ya tigre ku itariki zine z'ukwezi kw'icumi na rimwe zimenyesha ko ziriko zitera zegereza umugwa mukuru w'iyo ntara mu gitero ca nyuma co gutsinda urugamba yamara abategetsi b'intara ya tigre bavuga ko bariko bivuna bikomeye inteko za leta kandi bamaze gutahira intsinzi zikomeye umuvugizi w'igisirikare cyo mu ntara ya tigre gatecu reda yatangaje ko bishe igitigiri kinini cy'inteko za leta mu rugamba rwabereye mu gice cyitwa raya wahira muri icyo gihe ishyirahamwe mpuzamakungu onu ryerekanye impungenge zikomeye uno munsi ku wa kabiri ku bitigiri by'abasirikare ba leta batera barungikwa mu micungararo y'igisagara ca mekele michel bachelet umutegetsi mukuru ajejwe iby'agateka ka muntu mu ishyirahamwe onu yasabye impande zose gutegeka abasirikare bazo kutageramira abasivile hisunzwe amategeko mpuzamakungu hagati aho igihugu cya sudani cyerekanye umutima wa kivandimwe ku mpunzi z'abanyayetiyopiya fide niyo ngabo arakomeza iyi nkuru impunzi z'abanya etiyopiya zimenyesha ko zakiwe neza n'abanyasudani nyinshi muri zo zashitse muri sudani nyuma y'igihe kirekire zigenda n'amaguru abanyasudani bazihaye uburaro bazemerera kubana nabo ivyo naho batavuga ururimi rumwe abantu barenga ibihumbi mirongo ibiri na bitanu baturuka mu ntara ya tigre muri etiyopiya bamaze guhungira muri sudani ishyirahamwe rijejwe kwitaho impunzi ku isi hcr n'ayandi mashyirahamwe ajejwe gutabara arashigikiye ingingo y'igihugu ca sudani ku ruhagarara rutera rwiyongera mu ntara ya tigre ayo mashyirahamwe amenyesha ko hakenewe uburyo bwihutirwa bwo kuronsa ibintu ngenderwako impunzi zikeneye intara ya tigre iri mu buraruko bwa etiyopiya igeramiwe n'ingwano kuva ku itariki zine z'uku kwezi kw'icumi na rimwe kuva umushikiranganji wa mbere abi ahmed ategetse ibikorwa vya gisirikare muri iyo ntara iyo ngwano ivugwa ko imaze guhitana abantu amajana n'amajana abandi ibihumbi n'ibihumbi bahungira mu gihugu ca sudani gihana urubibe na etiyopiya umuyobozi w'ikirenga wa sudani yavuze ko igihugu cye kitazongera kujya mu masezerano n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi ku bijyanye n'umugambi wo kubaka ingufu za nikireyeri nanone fidel niyongabo umutegetsi kizigenza wa iran ayatola ali kamenei uno munsi kuwa kabiri yanebaguye ibiganiro hagati y'igihugu ciwe n'ibihugu vyo mu burengero bw'isi amara leta ya iran yerekanye icizere ko amashirahamwe y'ubudandaji yo mu mahanga azogaruka mu gihugu mu gihe perezida trump atazoba akiri ku butegetsi muri leta zunze ubumwe za amerika yavuze kandi ko yizeye ko ibihano igihugu ciwe cafatiwe n'amakungu bizovanwaho umuvugizi wa leta ari rabiei nawe yavuze ko amashirahamwe agira imirimo y'ubudandaji y'abanyamahanga ariko aritegurira kugaruka muri iran intsinzi ya joe biden yatowe kuba perezida yatumye abatari bake bibaza ko amerika ishobora kuzosubira mu masezerano iran yagiranye n'ibihugu vy'ibihangange vyo ku isi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ico gihe ibihano ico gihugu cari cafatiwe n'amakungu vyarakuweho inyuma yuko cemeye guhagarika umugambi waco werekeye ibigwanisho ruhonyanganda perezida wa amerika donald trump yavuye muri ayo masezerano mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani mu kwishura kuri iyo ngingo iran yaragabanije ivyerekeye kuyubahiriza abafasha ba joe biden batangaza ko afise imigambi yo gusubira muri ayo masezerano mu gihe iran cokwemera gusubira kuyubahiriza yamara abakurikirana ibintu hafi bavuga ko ivyo bidasa n'ibizoshoboka buno nyene kuko impande zose zisa n'izinana ku vyerekeye ayo masezerano yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ibihano amerika yasubijeho kuri iran ku ntwaro ya perezida trump vyarageramye bikomeye ubutunzi bw'ico gihugu
arakoze fide niyo ngabo kuri aya makuru avugwa hirya no hino ku isi atugejejeho iyi ni radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turi no kuri youtube na facebook voa radiyo yacu radiyo yacu ni mu ijambo rimwe mwakurikira kandi ibiganiro byacu ku rubuga rwa interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo com ibiganiro byacu birakomeje mu karere k'ibiyaga bigari urukiko rw'ibanze rwa kicukiro rwahamije koroneli tom byabagamba icyaha cy'ubujura rumuhanisha gufungwa imyaka itatu yongera ku yindi cumi n'itanu yari yahanishijwe mu mwaka ushize wa bibiri na cumi n'icyenda ni inkuru y'umunyamakuru ijwi rya amerika uri kigali mu rwanda eric bagira ubusa ikibazo cy'ikoranabuhanga rya skype ryifashishwa mu kuburanisha uru rubanza cyabaye intandaro yo kurukererezaho amasaha abiri ku gihe cyari cyagenwe n'umucamanza umucamanza mu rukiko rw'ibanze rwa kicukiro yasomye urubanza impande zombi ziburana zikurikirana icyemezo mu buryo bw'ikoranabuhanga koroneli tom byabagamba yari kuri gereza afungiwemo ya gisirikare kanombe ubushinjacyaha buramurega icyaha cyo kwiba telefone yo mu bwoko bwa samsung n'indahuzo yayo bumurega ko yayibye ayicomokoye aho yari icometse ubwo yari yagiye gusomerwa urubanza rwe rwa nyuma mu rukiko rw'ubujurire mu bihumbi bibiri na cumi n'icyenda buvuga ko bushingira ku mvugo z'abatangabuhamya bamushinja inyandiko na raporo z'ifatira zakozwe na gereza afungiwemo ndetse n'imvugo za nyirukuregwa uregwa n'ubwunganizi bavuga ko gufatanwa telefone muri gereza bitagize icyaha bakavuga ko basanga nta bimenyetso ubushinjacyaha bugaragaza bigize iki cyaha cy'ubujura mu iburanisha ripfundikiye uru rubanza koroneri byabagamba yabwiye umucamanza ko atari umuntu wakwiba utuntu duhise duto duto tw'amafuti agasanga icyaha aregwa aricyo yise ko cyakozwe mu mugambi wo kumurundaho ibihano gwe n'abamwunganira babwira urukiko ko kuri iki cyaha cy'ubujura bwa telefone n'indahuzo yayo cyagombye kubaho igihe hagaragaye utaka ko yibwe bavuga ko abasirikare bamushinja ubujura batagaragaza aho yibye n'uburyo yibye telefone na sharijeri yayo raporo n'inyandiko by'ifatira byakozwe na gereza afungiwemo ku ruhande rw'iregura si ikimenyetso kuri iki cyaha isesengura urukiko ruvuga ko rwakoze rusobanura ko kuba mu mabazwa y'uregwa yiyemerera ko yacomoye telefone mu rukiko bigashimangirwa n'abatangabuhamya bamushinja bivuze ko yakoze icyaha cy'ubujura ruvuga ko ibyo yafatanywe bihari kandi ko byanakorewe inyandiko yifatira urukiko ruvuga ko atari ngombwa ko uwibwa ari utanga ikirego ko ahubwo ubushinjacyaha n'ubugenzacyaha bugera aho icyaha cyabereye bukagikurikirana nyuma y'iryo sesengura umucamanza yemeje ko koroneri byabagamba hamwe n'icyaha cyo kwiba kandi agomba kukiryozwa mu byifuzo by'ubushinjacyaha bwari bwasabye urukiko guhamya icyaha koroneri byabagamba no kumuhanisha imyaka itatu n'ihazabu ya miliyoni ebyiri z'amafaranga bugasobanura ko amategeko ateganya ko yagombye guhanishwa umwaka n'igice n'ihazabu ya miliyoni imwe ariko kuri uyu mugabo ngo ni isubiracyaha ni mu gihe koroneri byabagamba n'abamwunganira bo basaba kurenganurwa kuko ngo aregwa icyaha kidafite ibi bimenyetso nyuma y'iminota ibarirwa muri mirongo itatu icyemezo cy'umucamanza cyaje kijya gusa n'icyifuzo cy'ubushinjacyaha yemeje ko icyaha cyo kwiba gihama koroneri byabagamba kandi ko ari isubiracyaha bityo amuhanisha gufungwa imyaka itatu muri gereza yiyongera kuri cumi n'itanu yakatiwe n'urukiko rw'ubujurire mu mwaka ushize wa bibiri na cumi n'icyenda umucamanza yakuriyeho igarama ry'urubanza uyu wigeze kuba akuriye abasirikare barinda perezida w'u rwanda paul kagame avuga ko aburana afunzwe mu iburanisha rya nyuma yari yabwiye umucamanza ko atizeye ibizava mu cyemezo azamufa gufatira kuko ngo no mu manza zabanje ubutabera bw'u Rwanda bwakunze kumuhimbira ibyaha kugera ahanishijwe imyaka cumi n'itanu y'igifungo urubanza rurangiye koroneri byabagamba yatse ijambo ariko kubera ikoranabuhanga riribi umucamanza ntiyamwumva yavuze ko niba bashaka kujuririra ibihano bakora inyandiko ibumbatiye imyanzuro y'ubujurire ikazashyikirizwa urukiko ijwi rya Amerika iteguriye inkuru ntiyari yakabashije kumenya niba koroneri byabagamba n'ubwunganizi bazajurira ibihano twavuganye na Maître Valérie Gakunzi Musore umwe mu bamwe umwunganira mu mategeko atubwira ko atari yakabonye incarubanza avuga ko azabanza akayisoma akanabonana n'uwo yunganira bakabanza bakubiganiraho koroneri by'abagamba w'imyaka mirongo itanu n'itatu y'amavuko yigeze kuba akuriye umutwe w'abasirikare barinda umukuru w'u rwanda paul kagame mu mwaka ushize wa bibiri na cumi n'icyenda inkiko z'u rwanda zamuhamije ibyaha byo gushaka guteza imvururu cyangwa imidugaruro muri rubanda zimuhanisha gufungwa imyaka cumi n'itanu muri gereza no kunyagwa impeta za gisirikare ni ibyaha we na muramu we generali frank kanyambo rusagara bavuga ko bishingiye ku mpamvu za politiki koroneri by'abagamba avuga ko bazizwa abavandimwe babo baba hanze y'u rwanda batagicana uwaka n'ubutegetsi buriho mu rwanda barimo bwana david himbara mukuru wa byabagamba wahoze ari umujyanama wa perezida kagame mu by'ubukungu aha bagira ubusa ijwi rya amerika i kigali ikigo cy'ubuhanga mu bijyanye n'ubuhinzi mu burundi isabu institut de sciences agronomique du burundi kigiye kuvugururwa kugira ngo kibashe kubonera imbuto abanyagihugu maze babone ibyo kurya banasagurira amasoko mpuzamahanga ibindi kuri iyi nkuru murabigezwaho na mugenzi wacu eroje birikaneza mu kiganiro yamenyesha amakuru ahejeje kwerekana ivy'ubushikiranganji bwiwe bwaranguye mu mezi atatu ashize umushikiranganji yajejwe uburimyi yavuze ko ikigo izabu cahora gifatwa nk'ikijejwe ubushakashatsi gusa kigiye guhindurwa hejuru y'ico gikorwa cashiriweho kibe n'ihinguriro ry'ukugwiza imbuto deo giderurem tugiye gushiraho rero ibigo vy'akarorero vy'imirima minini y'akarorero n'ubworozi eka mbere n'ibijanye e, n'ibidukikije gutyo mu ntara imwe imwe yose ntihabure ibiburi buri buri umurima utari munsi y'amahegitari icumi mu bworozi naho ku ntara ni haba ahantu umuntu arinda kuza gushakisha adashobora kuronka inka ibiburiburi mirongo ibiri zorowe kijambere mu makomini naho ibiburiburi nka zitanu zorowe kijambere tugomba tunagure ikigo izabu aho kwitirirwa gusa ubushakashatsi ariko kibe ihinguriro ryo kudufasha kuronka imbuto turonsa abenegihugu aha rero leta izoshiramo amahera kugira ngo imbuto ziboneke ku bwinshi umushikiranganji rurema yanagarutse ku cifuzo igihugu gifise kugira cirinde ko umwimbu ushorwa mu bihugu bibanyi asigura ko leta izowugura imbere yo gusubira kunyanyagiza mu masoko mu ntumbero yo kwirinda iduga ry'ibiciro rikabije ubu turiko turagira ibiharuro nyezina kugira ikigo kijejwe kwegeranya ibiharuro no kwegeranya umwimbu gitangure gukora koko ukuri kwamye twaramaze muri leta kwemeza itegeko rigenga ingene tugiye kugurira umwimbu w'abenegihugu leta akaba ariyo igura umwimbu wose w'abenegihugu hanyuma tukawusubiza ku isoko bitazinvye umusesekara tukazowuhanahana mu zindi ntara cyangwa tukawushorera hanze ubushikiranganji bujejwe uburimyi n'ubworozi ari nabwo muri rusange buraba ivyerekeye ibidukikije bwemeza ko mu bisagara ahantu hahora hatabwa imyanda canke ibibanza biri gusa hazoterwa amashurwe maze umuhana wose nawo mu gihugu igihugu ugatera n'imiburiburi ibiti bibiri vy'ivyamwa nk'uko perezida Evariste Ndayishimiye yabisavye icifuzo ciwe nyamukuru kukaba kugeraho Burundi busagurira isoko mpuzamakungu hariho ikindi gikorwa gihambaye tugomba gukora mu bushikiranganji aho tugiye kuba ari twebwe nyine twironderera ibiharuro bijanye n'uburimyi n'ubworozi ntibaze baratanga ibiharuro cyangwa babaha ibiharuro bitari byo ikindi ni uko wa mugambi we Burundi urambaye turiko turateza imbere uburimyi ngaha mu gisagara kugira ngo hamwe twahora tubona imyanda cyangwa ariho bata amayarara tuhashyire imirima izoba amashuri yo gushariza igisagara tukaba kandi mu minsi iri imbere tugiye guhimiriza abenegihugu kugira ngo umuryango umwe umwe wose uzoba ufise ibiburiburi ibiti bibiri by'ibyamwa ubushikiranganji bujejwe uburimyi bumenyesha ko uyu mwaka ifumbire yageze ku banyagihugu hakiri kare kandi ko ifise akanovera gakenewe ikaba ihingurirwa mu burundi nyene amatoni arenga mirongo itatu n'imwe y'ifumbire n'ishwagara irenga amatoni umunani yo gutabiriza indimwa niyo yaronkejwe abarimyi iruhande y'ibi hanatanzwe kandi imbuto zirobanuye z'umuceri zigera ku matoni mirongo itatu n'umunani hamwe n'ay'ibigori arenga amajana abiri na mirongo itandatu ubwo bushikiranganji butangaza kandi ko bugiye guhindura igitabu bwahora bukuramwo imigambi ico cari cashizweho mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu igiye kuza kikisungwa kizogera mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatanu kigategerezwa kwisunga umugambi w'iterambere w'igihugu eroje burikaneza ijwi rya amerika petero buyoya wayoboye uburundi inshuro ebyiri yeguye ku mirimo ye nk'intumwa idasanzwe y'ubumwe bwa afurika muri mali no mu karere ka saheli amakuru hagera ku ijwi rya amerika yemeza ko impamvu ari uko inkiko mu burundi ziherutse kumukatira igihano cyo gufungwa burundu amaze guhamwa n'icyaha mu iyicwa rya perezida melchior ndadaye ni ibyaha ku giti cye ahakana inkuru irambuye murayigezwaho n'umunyamakuru w'ijwi rya amerika uri mu rwanda pierre claver niyo nkuru ntibikiri urukurukuru ahubwo inkuru ni iy'ukuri uwahoze atwara uburundi perezida petero buyoya yaratanze imihoho mu kibanza c'intumwa idasanzwe y'ishirahamwe ry'ubumwe bwa afurika mu karere ka sahel no mu gihugu ca mali amakuru yo kwizera ijwi ry'amerika ryaronse rihawe n'umwe mu bamwegereye yagize ati ego nivyo perezida buyoya yaratanze imihoho itariki indwi z'uku kwezi kw'icumi na rimwe yaciye ashikiriza ikete ibiro bikuru vya union africaine inyuma y'iminsi ine canke itanu ivyo biro bikuru vy'umuryango w'ubumwe bwa afurika vyaciye bimuha inyishu ko vyemeye gutanga imihoho kwiwe ico bikoze ayo makuru yo kwizera avuga ko n'ubu akiri muri ico kibanza kuko atawundi aramusubirira yagize ati nyenicubahiro buyoya n'ubu ntarasezera burundu kuko muri kino gihe hari amatora atandukanye mu nzego za union africaine ibiro bikuru vyamusabye ko yoba ararindiriye gato akora akazi kabayabaye ico bita assurere les affaires courantes nawe yaravyemeye uwundi mukozi w'umunyacubahiro mw'ishami ry'ubumwe bwa afurika yari yatangarije ijwi rya amerika ko perezida buyoya yatanze kete ryo gutanga imihoho haraheze indwi imwe gusa atubwira ko atibuka neza itarike perezida petero buyoya twamuhamagaye kuri telefone yiwe kugira ngo aduhe inkuru y'imvaho ariko ntitwashoboye kumuronka n'ubutumwa bwanditse twamurungikiye ntarabwishura ico bikoze bamwe mu bashingwamanza biwe batubwiye ko inkuru ari y'ukuri gusa ko wenyene ubwiwe ari we azovyivugira mu minsi iza mu maradiyo n'ibinyamakuru amasoko yacu yatubwiye ko perezida buyoya yatwaye uburundi mu biringo bibiri birimwo ikiringo mfata kibanza yoba yanse gushira mu ngorane bumwe bwa afurika kubera uburundi buri mu bihugu bigize uwo muryango nabwo bukaba bumurondera bwaranasavye uwo muryango kumufata ukamurungikira ubutungane bw'ico gihugu ayo makuru yo kwizera kandi avuga ko majoro petero buyoya yafashe igihugu ku nguvu ubwa mbere mu iherekwa ry'ubutegetsi mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo umunani n'indwi yoba yafashe iyo ngingo yo gutanga imihoho afatiye ku rubanza rw'abagirizwa igandagurwa ry'uwamusubiriye perezida melchior ndadaye yagandaguwe mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na gatatu muri urwo rubanza ubutungane bw'uburundi buheruka kumucira umunyororo wo gufungwa ubuzima bwiwe bwose mu kwezi guheze kw'icumi co kimwe n'abandi basirikare b'intwazangabo bari kumwe ku butegetsi muri ico gihe ico bikoze nk'uko vyemezwa n'umwe mu bashingwamanza biwe urubanza ntirurahera perezida buyoya yarunguruje co kimwe n'abandi basangiye idosiye kandi haracariho n'izindi nzego zo kungururizamwo mu gihugu harimo n'amasentare mpuzamakungu nk'uko abo bashingwamanza babivuga ikindi camutaye makenga nk'uko amakuru dufise avyemeza nuko yoba yanse ko yokwirukanwa nk'uko vyagendeye umusirikare wo ku rwego rwo hejuru yahora mu bahanuzi bakuru b'ubumwe bwa afurika aturuka mu gihugu ca Ethiopia yiyamirijwe n'igihugu ciwe kimwagiriza gushigikira abagwanya leta mu ntara ya Tigray muri uku kwezi nyene naho biruko ayo makuru avuga ko Musa Faki Mahamat atwara ubumwe bwa Afurika n'inzego z'uwo muryango buba baratangaye kubera iyo ngingo yo gutanga imihoho ya perezida Buyoya kuko izo nzego zari zamwemereye ko zizomukingira gusa gutanga imihoho bamwe mu bamwunganira babona ko ari ingingo yizwe neza kandi yitondewe ico bise decision mûrie amakuru ya mbere yavuga ko perezida buyoya yoba yaciye yihutira gusaba ubuhungiro mu gihugu c'ubufaransa naco kikamusaba kubanza guhagarika ibikorwa vya politike yamara isoko ryacu ryizewe ijana ku ijana ryatwemereye ko buyoya ahubwo yamaze gusaba ubuhungiro mu gihugu ca mali kandi ko yamaze kuburonka ndetse ko n'umutekano wiwe ukingiwe bikwiye igihugu ca mali n'akarere ka sahel ni igice petero buyoya w'imyaka mirongo irindwi n'umwe amenyereye kuko yari ahamaze imyaka umunani ahakorera nk'intumwa idasanzwe y'ubumwe bwa afurika yaragize n'uruhare rukomeye mu biganiro byahuje leta n'abasirikare baheruka gutembagaza ubutegetsi muri icyo gihugu kugira ngo ubutegetsi busubire mu minwe y'abasivile majoro petero buyoya yahunze igihugu ciwe amaze kuja muri ico kibanza inyuma y'indiyane za politike zadutse mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu aho nyakwigendera perezida petero nkurunziza yashaka kwitoreza ikindi kiringo abamugwanya bavuze ko giciye kubiri n'ibwirizwa shingiro imbere yaho gato buyoya n'ubutegetsi bw'u burundi ntibarabana y'ingwe kuko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane igihugu ciwe cemeye kumushigikira mu kurondera gutwara umuryango w'ibihugu bivuga ururimi rw'igifaransa organisation internationale de la francophonie ico gihe iradiyo y'abafaransa rfi yamubajije ko yoteza imbere uwo muryango kandi yaratembagaje ubutegetsi kabiri agatwara muri ubwo buryo kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo umunani n'indwi gushika muri mirongo icenda na gatatu akagaruka ku butegetsi mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na gatandatu gushika mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatatu hamaze gusinywa amasezerano ya arusha majoro petero buyoya yishuye ati igikuru singena umuntu ashika ku butegetsi ahubwo nica amarira abanyagihugu ari kuri ubwo butegetsi hamwe n'ingena burekura jewe nafashe igihugu kabiri atamaraso asesetse nsubiza ubutegetsi neza atamaraso asesetse nemera ivyavuye mu matora nongera nemera ivyavuye mu masezerano ya arusha ndakinjura mu mahoro pierre clave niyo nkuru kigali ku bwijwi rya amerika
bakunzi ba radiyo ijwi rya amerika mutuye mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira radiyo kominote la voix de mikeno ibonagana ni ku murongo wa fm mirongo ugwenda n'ugwenda n'ibice birindwi radiyo ngoma ya mani yo mu mujyi wa baraka kuri fm mirongo urunani n'umunani n'ibice umunani radiyo baraka fm nayo iri mu mujyi wa baraka ku murongo wa fm mirongo ugwenda na kane n'ibice bine radiyo kominote la verite ikorera mu mujyi wa kiwanja kuri fm mirongo ugwenda n'ugwenda n'ibice zeru n'abadukurikira bari mu majyepfo ya uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radiyo ijwi riyobora voice of muhabura ku murongo wa fm mirongo urunani n'umunani n'ibice icyenda ni radiyo ijwi rya amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru
mu burundi abaturage bahoze batuye mu gace ka gatumba batujwe mu bice bitandukanye nyuma y'uko bakuwe mu byabo n'imyuzure kuva mu kwezi kwa kane bavuga ko babayeho mu buzima butoroshye barasobanura ko badafite ibiribwa n'aho bakika umusaya ni inkuru y'ijwi rya amerika ifatanije n'abanywanyi bayo mu burundi dusomerwa na mugenzi wacu desire hatungimana uri i kigali mu rwanda muri kino gihe imvura igwa ku bwinshi abateshejwe izabo muri zone ya gatumba bakigeranirizwa mu bindi bibanza vya komine mutimbuzi ihana urubibe n'igihugu ca kongo heranira intwaro rusange bavuga ko ubuzima barimwo butoroshe abanywanyi b'ijwi rya amerika bishikiye muri site kigaramango ahegeranirijwe abagera ku bihumbi bibiri bavuga ko iyo imvura iguye ibaherera ko kubera amahema baronkejwe bagishika aho bacumbitse yatabaguritse ni ukuri amahema dufise ubu arashaje tubonye gusa imvura gusa irinzi kuba tugira amaganya ubu ugiye ukavizita amasite ukaraba amahema usanga amahema amwe yaratobaguritse tujya mu konyene imbeho abana habaye imbeho nyinshi ingwara zica zaduka mwe nyine mwarabona mwe mwenye mwaje kutugendera amahema yaraheze n'abantu si ubwo buhema bwose bwose bwaratabwa yaramaze guhera n'izuba kuva itariki imwe mu kwezi kwa tugishika ngaha ubu imvura iguye turabona aho duhungira n'ibiragwa wararako basanga bira byose birase biraboze hari ibintu byinshi cyane biduhanze muri kumuraba muri kino gihe turi mu tasuro w'imvura kenshi turabuze amahema yego twari twagiriwe ubuntu baduha ihema rimwe rimwe mugabo murabye izuba ryahaciye n'ingene bimeze amahema ubu ubu yose yaramerewe nabi cyane ibintu byarononekaye ubu naho imvura igwa turikunja imbaragasa zikatumara hakabamwo n'ibintu bitwa eh, ibinyongori ibyo byose ni ibintu biduhanze iyo site ya kigaramango irimwo benshi mu bateshejwe izabo muri zone ya gatumba abayirimwo bavuga ko bugarijwe na kigoyi aba ni bamwe mu bayaze n'abakunzi b'ijwi rya amerika bavuga ko badaheruka gukubita ijisho umugiraneza n'umwe yobaserukako turarembye n'inzara ababyeyi turashonje n'aba bandi bahora bazana ikiro kimwe kimwe namba barababujije namba byagenze gute ntabyo tuzi urumva ni ukuri ni ukuri turabasabye nk'ababyeyi mudurabe ukuntu mwadufungurira nzajya mu kutwica ngaha mu mahema wumva naho turondera ko kuva dushika ngaha ni ukuri nta fashanyo turaronka ya pame ntayo n'ikindi cya kabiri ngaha ntubone duhagaze ngaha aho wobona ntembagara kubera inzara ngo namwe mpijyo hema kandi nanoronka aho ndara inzara kandi iraduhanze abana dusigaye tujya kwa muganga bakadupima ugasanga umwana agwaye sutama kubera inzara n'umunsi ndose ibijumbu by'amajana atanu ugasanga badusomara kabiri tutajya ngaha mu karamango icya mbere amahema n'inzara iraturembege mwo dushikira imbere mukatubwira nka pame mukatubwira abandi babishoboye bakadushikako ikindi kintu kigira kabiri murabona yuko kigaramango iri mu masite vrema sinzi ngeno bivuga inzara ni nyinshi hari abatama n'abatamakazi batishoboye by'ukuri inzara iri mu kubica eka n'abarongoye abandi muri site ya kigaramango baremeza ko abayicumbitsemwo bugarijwe n'ibibazo byinshi nyanduye augustin arongoye site ya kigaramango yemeza ibivugwa n'abarongoye ubuzima muri site kigaramango bumeze nabi ihema zose zaratabaguritse iyo imvura iguye abantu barara bahagaze nta mahema bagira kuko bayahawe bagishika kandi ihema ifite garanti y'amezi atatu ubu tugeze mu mezi indwi arenga nta mfungurwa bafise ni ukuri barashonje barashonje turasabye mwebwe muvuga bigashika kure mutuvugire kabisa muri site kigaramango biracika urongoye zone ya gatumba ahaje hava abo bateshejwe izabo avuga ko izo ngorane z'abo banyagihugu azizi Hussein ntahetwa yabwiye umwe mu maradiyo asamiranira ku butaka bw'u Burundi ko yamaze gutanga icegeranyo mu bushikiranganji bwo gufatana mu nda ubwo nabwo busanzwe bushikana imfashanyo ku bazikeneye kandi ko yizeye ko abarongoye bagiye gufashwa vuba abateshejwe izabo bava muri zone gatumba kuva mu mpera z'ukwezi kwa kane n'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri kubera imyuzure yatewe n'uruzi rusizi hamwe n'ikiyaga Tanganyika baharugwa mu bihumbi bitanu bamwe baramaze gusubira mu zabo kubera iyo myuzure yagabanutse ariko bafise ubwoba ko iyo myuzure ishobora gusubira kubatera bafatiye ku kuntu imvura igwa ku bwinshi muri kino gihe
turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'ijwi rya amerika ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twasangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavidewo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa facebook voa radiyo yacu canke inomero yacu ya whatsapp ikurikira agasaraba rimwe kabiri zero kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
inshuti mwarimo duteze amatwi aha niho dusoreje ibiganiro byacu ndabashimira cyane kuba mwahisemo gukurikira ijwi rya amerika nshimira na bagenzi banjye bamfashije gutegura amakuru no kuyabagezaho aho baherereye hose mu ngo zabo kubera ingamba zo gukumira ikiza cya virusi ya korona amajwi yashyizwe hamwe na fasil gebeho ibiganiro byari bihagarariwe na frederic nkundikije kuri mikoro mwari kumwe nanjye eugenie mukankusi tubifurije mwese amahoro n'amahirwe mukomeze kandi kubahiriza ingamba zashyiriweho guhangana n'icyorezo cya virusi ya korona